njema ya jamhuri.
mandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikoro muri kumwe na joe diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukahera ku yagezweho hirya no hino ku isi na mugenzi wacu aloyise bigirimana
mwaramutse diane namwe muteze amatwi muri aka gatondo turavuga ku yahera ku mugabane wa afurika igipolisi ca zambiya ejo ku munsi w'imana caratoye ibiziga mirongo ibiri n'indwi bikekwa kuba abimukira bamuka muri etiyopiya abategetsi bavuze ko ivyo biziga vyatowe aho vyatawe mu mirima mu micungararo y'umugwa mukuru lusaka bakekwa kuba bishwe n'inzara hamwe n'uburuhe amatohoza y'ibanze yerekana ko abo bantu bose bari abagabo b'imyaka iri hagati ya mirongo ibiri na mirongo itatu n'umunani kandi batawe ku nkengera z'ibarabara n'abantu batamenyekanye abimukira b'abanyetiyopiya bakunze guca muri zambiya batumbereye gushika muri afurika y'epfo kuronderayo ubuzima bwiza kuri zambiya nyene ikiziga c'umunyeshuri w'umunyazambiya yafiriwe ku rugamba ariko agwana ku ruhande rw'uburusiya muri ikirere caratahukanywe muri zambiya remekani nyirenda w'imyaka mirongo ibiri n'itatu yagiye mu burusiya kwiga ubuhinga bwa nikereyere imbere yo kwinjira mu gisirikare mu burusiya ikiziga ciwe cashikanywe ku kibuga c'indege mpuzamakungu kenneth kaunda i lusaka ejo ku munsi w'imana naho yagiye mu burusiya kwiga uwo munyezambiya yahavuye afatirwayo yagirizwa kudandaza ibyayuramutwe mu kwezi kwa kane bibiri na mirongo ibiri aca acigwa gufungwa imyaka icenda mu nyuma ariko yahavuye ababarirwa ari uko yemeye kuja ku rugamba mu nyuma yicigwa muri ikirere umushikiranganji wa zambiya w'imigenderanire n'andi makungu stanley kakubo yavuze ko leta yiwe yasabye ko abategetsi b'uburusiya batanga insiguro ku rufu rw'umunyagihugu wabo remekani nyirenda ku mugabane wa afurika kandi umwenegihugu w'umudagi jerge lange yakorera ishyirahamwe ry'abagiraneza yari amaze imyaka ine yaranyurujwe mu burengero bwa nigeri ubu ari idegembya ishyirahamwe ry'abagiraneza ry'abadagi help yakorera niryo ryatanze aya makuru ariko nta birenze ibyo byavuzwe haba ku bamunyuruje canke uburyo yarekuwe jorge ya jorge lange yari yanyurujwe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mu gisagara ca nigeri kizwi ko kirimwo abagwanyi b'imihari y'iterabwoba ya al qaida na leta ya kisilamu uwo mudage ubu afise imyaka mirongo itandatu n'itatu yakoze mu gisata c'abagiraneza imyaka irenga mirongo itatu
washington ijwi rya amerika muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika ikirene yarateye misile zitari nke ejo ku munsi w'imana mu gisagara cigaruriwe n'uburusiya ca meritopole amakuru ku rubuga rw'intambara avuga ko ibyo bisasu byatewe no mu ntara ya Crimea uburusiya bwiyometseko ibi bitero bya Ukraine byakozwe mu gihe indege z'uburusiya zo mu bwoko bwa drone nazo zateye ikivuko co mu gisagara ca Odessa kiri mu manuko bwa Ukraine perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko hafi umuriyoni n'igice w'abanyagihugu biwe batagira umuyaga nkuba muri iyo ntara ya Odessa abategetsi baho basaba abanyagihugu bazi ko batobaho batagira umuyaga nkuba gukinjura bakavayo bavuze kandi ko bizotwara amezi arenga atatu kugira ibyasambuwe bisanugwe muri leta z'ubumwe za amerika umuvugizi w'akanama kajejwe umutekano muri white house john kirby yavuze ko perezida w'uburusiya vladimir putin ariko aragerageza gushira ikirere ku mavi yavuze ko ariko arabishika ko mu gusenyura ivyuma byose bitanga umuyaga nkuba n'amazi muri ibi bihe vyugukanya kwinshi muri Ukraine hagati y'iminsi ya gata- ya gatanu n'uwa gatandatu igisirikare cya Ukraine cyavuze ko ibitero by'indege ha- hafi mirongo ibiri hamwe n'ibisasu bya roketi birenga mirongo itandatu aribyo byatewe muri Ukraine
washington ijwi ry'amerika
nayo ugutana mu mitwe kwabaye hagati ya pakisitani na afuganisitani ejo ku munsi w'imana kwahitanye abantu indwi hamwe n'abarenga mirongo itatu bakomeretse igisirikare cya pakisitani cyavuze ko iyo mirwano yabereye mu gisagara cya shaman ku rubibe rwo mu mpanuko bushyira uburengero aharabana n'intara ya kandahari ya afuganisitani cyavuze kandi ko iki gitero cyishe abasivile batandatu ba pakisitani hamwe n'abandi cumi n'indwi bahakomerekeye nayo mu makuru y'inkino ejo ku munsi wa kabiri niho inkino z'umupira w'amaguru mu gikombe cy'isi ziriko zirabera muri katari zinjira muri kimwe cya kabiri urukino rwa mbere ruzohuza igihugu cya argentine hamwe na croatia ejo ku munsi wa kabiri mu gihe ku munsi wa gatatu ubufaransa nabwo buzotana mu mitwe n'igihugu cya maroke cyo ku mugabane wa afurika kigisigaye muri iryo higanwa urukino rwa nyuma rwa finale rute- biteganyijwe ko ruzoba ku munsi w'imana w'indwi nyene dutanguye ku itariki ya cumi n'umunani ruzohuza hagati y'imigwi izotsinda ejo ku munsi wa kabiri hamwe n'uzotsinda ku munsi wa gatatu
aloyizo bigira imana urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukawuheje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu komu nshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi uriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu by'ijwi rya amerika ingingo zigize igice cya kabiri cy'ano makuru abaharanira agateka k'abana mu burundi bemeza ko impinga mu kubahiriza agateka kabo ikiri ndende tubona abana biyerereza mu ibarabara turabona abana basegereza mu bisagara impinga ikiri ndende kugira abana babeho neza uyu ni tusa niyo nkuru ari mu bahagarariye abana mu gihugu cy'u Burundi mu rwanda naho hakomeje kuvugwa ikibazo cyo gufungura nabi ku bana bo mu burere bumwe bumwe ibyo ni ibyo hano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya isase tubafitiye n'amakuru agezweho mu gisata ca siporo nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika mu burundi nayo ndabicaye ku masonga nkitangura amashyirahamwe aharanira agateka k'abana n'abaserukira abana bavuga ko hageze ko amategeko yubahiriza agateka k'umwana mu bijanye no kwiga kwivuza n'ibindi bishirwa mu bikorwa bikava mu nyandiko mugenzi wacu tiarive ndayishimiye adusigurira ico iyo mirwi ishingira ko isaba izo mpinduka niyo nkuru tuse ari mu bahagarariye abana mu gihugu cy'u Burundi kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya amerika yemeza ko naho hari ibigenda bikorwa byo kugarukira agateka k'abana birimo kubakura mu mabarabara bakaja kubarerera mu miryango kwiga n'ibindi ariko hakenewe izindi nguvu kugira ngo abana bacibonekeza mu mabarabara bazerera abata amashuri abajanwa gukora utuzi two mu rugo n'abatabwa n'ababyeyi agateka kabo kagarukigwe mu kibano tubayemo tubona abana biyerereza mu ibarabara turabona abana basegereza mu bisagara impinga ikiri ndende kugira abana babeho neza ni muri iyo ntumbero twagira dusabe leta y'uburundi kugira nabo bahe- babeho neza nimubona anastasi ni umubyeyi w'abana bane akaba yaranakiriye umwana arera mu bavanywe mu ibarabara avuga ko uruhara rw'umuryango mu guharanira agateka k'abana ari ngombwa kuko ariho umwana yigira ibintu byinshi haba mu kwigishwa gukunda ishuri no gukurana indero umwana apana kumuhohotera naho yo- yogira ikosa ukamwegera ukamuhanura buhoro buhoro hama umwana aga- ukamukundisha ishuri ukamuha indero nziza mu burundi inyandiko zerekeye kubahiriza agateka k'abana zikubiye mu ibwirizwa shingiro ndetse no mu yandi mategeko mpuzamakungu agenga agateka k'abana zikoze neza nk'uko bishikirizwa n'amashyirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana mu burundi yamara ngo haracyari urugendo mu bijanye no kuyashyira mu ngiro feridina simbaruhije umuvugizi w'urunani rw'amashyirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana mu gihugu cy'u Burundi FENADEB mu kiganiro yahaye ijwi ry'Amerika kuri telefone avuga ko bashima imigambi leta ishiraho yo kugarukira agateka k'abana ariko kandi ko ibikorwa ari byo bikwiye kuza imbere mu kwigisha abana bose kubavuza n'ibindi umuntu agerageza kubiraba neza araba ko hariho hakiri ibibazo Eh, niko turabona ko hagiye harabaho zino kwitama initiative ni ukuvuga utwigo twa leta kugira ngo abana bapfe bibarabara mugabo umuntu abiravye naho iyo niyo bashikanye muri iyo miryango baba bagiyemwo eh, usanga haciye iminsi mike ndetse hari naho usanga bukeye bwaho aba bana bashobora ku ibarabara mugabo abisigura ko ure- ukuntu biba byakozwe haba hari akantu kaba kabuze kuko burya umwana wese arinza kuja mw'ibarabara hajya haba hari igituma kuba hari abana bakizerera mu mabarabara abandi bakajanwa gukoresha ibikorwa byo mu rugo badakwije imyaka n'ayandi mahohoterwa agikorerwa abana mu burundi feridina simbaruhije avuga ko ibyo byose biterwa n'ubumenyi buke mu miryango kuyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abana no kubakingira agasaba leta ifatanije n'ayandi mashyirahamwe yigenga mu gutanga inyigisho mu miryango abana bakomokamwo ndetse n'amategeko ahana abatubahiriza agateka k'abana akajaho kandi akubahirizwa n'umunsi umuntu yavuga ko hari aga- agahaze mu miryango no munsi by'ukuri hari imiryango ushobora gusanga ubuzi bw'agataka k'abana batumva na kimwe urumva ko mu by'ukuri bibabaje rero urumva kugira ukinge agataka k'abana nuko wenyine niwe ufite itubiziko icyo dusaba turifuza ko ishyiraho amategeko yo guhana abakora amabi ubushikiranganji bujejwe gushigikirana imibano agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira bumenyesha ko leta y'u Burundi iticaye ku bijanye no kurengera agateka k'abana mu Burundi umushikiranganji Imelda Sabushimike amenyesha ko leta irajwe ishinga n'uko umurundi wese abaho neza uhereye ku mwana igihugu cyacu kizabandanya gushyira mu ngiro imigambi myiza iza ituma abana bose babaho neza kandi n'agateka kabo kakubahirizwa kubandanya gushyigikira abana bava mu miryango ifite amikoro make bimwe mu byerekana ko agateka k'umwana kubahirijwe harimo kubaho neza kujya neza kwambara neza gusa neza kuronka amahirwe yo kwiga kuvuzwa kudakoresha ibikorwa biruhisha n'ibindi naho biri uko ibyigwa byakozwe n'ishyirahamwe world vision mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda byerekana ko ibice mirongo ine na bine ku ijana by'abana bamara iminsi ine batiyoze kandi bakambara impuzu zuzuye umwanda abashika ku bice mirongo ine n'icyenda ku ijana nibo bashobora guheza amashuri matoya mirongo itatu na babiri ku ijana ntibanditse mu bitabo ndangamuntu bisigura ko mu kwivuza bibagora ibyo byigwa kandi byerekana ko abana bashika ku bice mirongo icenda n'umunani ku ijana bakoreshwa ibikorwa biruhisha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe naho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu burundi sene idehashe watangaje ko utewe impungenge n'ingene agateka k'abana kamaze iminsi gahungabanywa bikomeye byari ku nshuro ya mbere uwo mugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu uhaguruka ukemeza ko ihohoterwa ry'abana mu burundi ryabaye ndase thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika i kigali tukivuga ku vy'agateka k'abana n'abana ikibazo co gufungura nabi mu bana bato gikomeje kuba ingorabahizi mu bice bitandukanye vy'u rwanda ibi bigaragazwa n'inzobere mu kurwanya igwingira zivuga ko kugira ngo u rwanda rugere ku ntego rwihaye mu guhangana n'iki kibazo bisaba ko abanyarwanda bafata ingamba zo gutandukanya imvyaro kandi biboneka inkuru irambuye na mugenzi wacu gloria tuyishime ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha imibare mu rwanda nsr mu bibiri na cumi na gatanu bwagaragaje ko igwingira ku bana bari munsi y'imyaka itanu ryari kuri mirongo itatu n'umunani ku ijana kuri ubu riherutse gukorwa mu bihumbi bibiri na makumyabiri rigaragaza ko hagabanutseho gatanu ku ijana gusa ubu riri kuri mirongo itatu na gatatu ku ijana iki ni ikigereranyo gito ugereranyije n'intego u rwanda rwihaye aho igwingira rigomba kuba ryarageze kuri cumi n'icyenda ku ijana mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane tumwe mu turere tukigaragaramo iki kibazo ku kigero cyo hejuru turimo akarere ka rubavu kavuye kuri mirongo ine na gatandatu ku ijana kagera kuri mirongo ine n'ibice bibiri ku ijana gusa muteteri venansiya ni umuturage wahuye n'iki kibazo cy'igwingira mu bana be aravuga icyabimuteye ndabyara ntibampashisha kibonye yuko nanjye batampa iyo fu ahubwo bikarenga bakayiha abandi umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka rubavu ishimwe pacifique aravuga ko imwe mu mpamvu yatumye igwingira rigabanuka ku kigero cyo hasi ari uko abaturage batari bakarimenye akongera ko hari n'abayobozi batabashaga kuritandukanya n'izindi ndwara twagabanijeho gatanu eh, ariko ntabwo bidushimishije twe nk'ubuyobozi ndetse wenda n'abandi basanzwe babikoramo eh, tubona twaragabanyijeho gakeya ariko nazo impamvu zirumvikana zirazwi icya mbere ibijyanye no kurwanya igwingira cyangwa se igwingira ryari ritaramenyekana eh, ku kigero cyo hejuru ku buryo no kurirwanya eh, bitari bifite imbaraga mu by'ukuri umuntu yavuga ngo eh, zishimiwe ku nzego zose na n'ubu ngubu turacyabona imbogamizi z'uko bi- hari abantu tukibona ba- ari ababyeyi bari ba- bagize- bafite abana bafite igwingira hari abayobozi batazi gutandukanya igwingira n'imirire mibi ni ubukangurambaga bukomeza akandi karere kakigaragaramo igwingira ku mibare yo hejuru ni akarere ka ngororero imibare igaragaza ko rikiri kuri mirongo itanu ku ijana umuyobozi ushinzwe imibereho myiza muri aka karere mukundo hirwe benjamine nawe arasobanura impamvu iki kibazo cy'igwingira mu karere ke gikomeje kubatera inkeke Eh, cyane cyane imyumvire yo kudateka indyo yuzuye ibijyanye no kudateka indyo yuzuye kutamenya guteka indyo yuzuye Eh, ikindi twakongeraho ni ikibazo cyo kubyara abana benshi ah, bidahuye n'ubushobozi bw'umuryango tunasaba abaturage b'akarere ka ngororero ah, rwose gahunda yo kuboneza urubyaro ishyirwemo imbaraga kubera yuko umuyobozi ushinzwe ubukangurambaga mu kurwanya imirire mibi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc clemence dusingize aratanga inama ku cyakorwa kugira ngo imibare igabanuke ku rwego rugaragara gitanga ari shishakibondo ariyongera ari amata atangwa ku mashuri ari ukujya mu ma isidi mu ma isidi mu mu ngo muri mbonezamikurire ari izi gahunda zo guha abana ibinini by'inzoka mu midugudu biba kabiri mu mwaka izo zose ni ingamba leta igenda ishyiramo zikunganirwa n'ubukangurambaga ndetse no gushishikariza imiryango kuboneza urubyaro kuko hari igihe abantu baba bafite ubumenyi iyo ndyo yuzuye bazi kuyitegura gahunda z'uturima tw'igikoni bazikora ariko iyo bataboneje urubyaro wa muryango munini usanga ibitunga abana bitaboneka neza ugasanga nayo yaba intandaro nyamukuru
uyu muyobozi ushinzwe ubukangurambaga kandi arasaba abaturage cyane cyane bari mu turere tugifite igwingira riri ku kigero cyo hejuru ko bagomba kwita ku bana babo arashyira igisa n'umwihariko ku gihe cy'iminsi igihumbi ya mbere ikindi ni uko ababyeyi bagomeza kubungabunga ubuzima bw'abana cyane cyane muri ya minsi igihumbi kuko niryo shingiro ry'ubuzima bw'umwana nongere nibutse ko ya minsi igihumbi ikuye mu bice bitatu umubyeyi atwite umubyeyi akitabwaho akipimisha inshuro enye akagira ind- agafata indyo yuzuye ndetse agafata na bya binini byongera amaraso icyo gihe akaba akumiriye igwingira mu gihe atwite yaba abyaye konsa umwana ari ihame bidakwiriye gusubira inyuma umwana konka akimara kuvuka umwana agahita ahabwa ibere akonka y'amezi atandatu nta kindi avangiwe umwana agahabwa imfashabere nagira ngo ngaruke cyane cyane muri iki gihe cya nyuma y'amezi atandatu umwana atangiye gufasha- guhabwa imfashabere ndagira ngo nshishikarize buri wese utwumva buri wese uturora kuko ya mfashabere muri byo ifasha wa mwana kugira ngo adasubira inyuma yunganira ya mashereka imyaka igera muri irindwi irashize u rwanda rufashe gahunda idasanzwe yo kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana mu bihe bitandukanye isobanura ko iki ari ikibazo gihangayikishije bijyanye n'imibare igaragara nk'uko bisobanurwa na clemence dusingize hashyizweho gahunda zitandukanye mu guhangana n'iki kibazo zirimo kwegereza ubuvuzi abaturage kubaka uturima tw'igikoni no gutera ibiti by'imbuto kwigisha abantu gutegura indyo yuzuye gushyiraho gahunda y'amarerero n'izindi uyu muyobozi akomeza avuga ko byaje kunganirwa n'inkunga ya banki y'isi ibinyujije mu mushinga wayo wo kurwanya igwingira n'imirire mibi mu bana sprp wibanda ku turere icumi tugaragaramo iki kibazo kurusha utundi utwo ni nyamagabe nyaruguru rubavu nyabihu rusizi karongi ruhango bugesera ngororero na rutsiro tuyishime gloria ijwi ry'amerika uburengerazuba bw'u rwanda ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya igisata c'impunzi kivugwamwo amabi akorerwa abakenyezi abandanya kwiyongera mu ikambi z'abarundi za nyarugusu na nduta muri tanzania mugenzi wacu james jovin ari muri tanzania abahi iyi nkuru Amabi hagati y'abubakanye agahohotera no gufatwa ku nguvu ni bimwe mu bibazo bihambariye cyane abakenyezi hamwe n'abana b'abigeme bari hasi y'imyaka cumi n'indwi mu nkambi y'impunzi Nyarugusu na Nduta bituma ingo zisambuka bamwe mu bagabo gufungwa kubera baba bakoze agahohoterwa kabije mu ngo zabo no gukubagura abigeme nk'uko byemezwa n'abajejwe umutekano mu nkambi ya Nduta umwidogo ni mwinshi y'uko hari n'ababurirwa irengero bivanye n'amabi bak bakorerwa n'abo bubakanye cibura abaturanyi iyo bagiye gusenya inkwi hari bamwe mu bagabo bahohotera abo bubakanye kugeza aho babica bakabesha ko bishwe n'abagizi ba nabi bamwe mu bakenyezi bahaye ikiganiro ijwi rya amerika barabyivugira
cyane mu mutima tukabura aho tubishikiriza ntibatwumviriza nimba emwe ahubwo turagowe iyi nkambi iyi niyo itaba abakenyezi abakenyezi twaragowe mu gufata bakatwigiriza ugiye polisi gahotero karacariye ngo umugani were yandiye muri make ati wewe kukwica we ntibingora ndasubira kuguja kora aho hakurya nkakwicara inyuma y'inkambi ucavuga ati n'abaki n'abatanzaniya bakwishe nta harumye ari umugabo akubwiye uca wumva gute je kurengeze kuyahura kure ibiranga nko nirahura komva avuga ati wewe wewe mu bagore we nturimwo wewe uri mu bagore utiwe ntusumba naka abakenyezi turahohoterwa murabe rero ukuntu mwobigenza agahohotero kava ku kintu c'ubukene mu bitigi dukura mu biro vy'igipolisi bigeje umutekano mu nkambi abakenyezi n'abigeme hafi mirongo ibiri na batanu bayitura ku gipolisi hafi buri kwezi bivanye n'impamvu zitandukanye harimo guhohoterwa n'abo bubakanye no gufata ku nguvu iyo bagiye gusenya inkwi cibure kuvoma amazi gutyo bikagira ingaruka mbi mu mibereho y'abakenyezi n'abigeme umwe mu bakenyezi batuye mu nkambi ya nduta yahakije gufatwa ku nguvu yagiye gusenya aha yatubariye uko byama byabaye hafi iminsi yose bacu baboha abantu batatu avuga ati umuntu aza kujoga no kujogora atatu bacu mutimbwe timbwe tamurayibona ngo babeke imutengana ntuko babeke imbuteka yangana ati akantu mwajogora ati atatu mutimbwe ugita amaze kubakangisha ubwana ngo burabira mu byo poli baranuma baca banuma ati nere tunumbe turiye twihorere ko twamaze gupfa abo ni babana ehehe baca rero nyabagabo baca baraduga bamaze kuduga baza gufata ande ya mukobwa baca barayimukorera bavuga yuko n'uwo mugore kandi bari kumwe uwo mugore nyine bayimukoreye naho amashyirahamwe yama yatanze inyigisho ku bijyanye n'imibereho y'abubakanye mu ngo ariko agahohotero cyane cyane ku bakenyezi kama kavuzwe mu nkambi ya nduta cyo kimwe na nyarugusu mu gihe amakungu ari mu gihe cy'iminsi cumi n'itandatu y'umwihariko yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina abakenyezi n'abagabo basabwa kugarukana urukundo mu ngo zabo uyu ni ambasaderi BTC Rakoze aserukira abakenyezi mu nkambi ya Nduta amakesi ni menshi y'abagabo bahohotera abakenyezi babo eh, amakesi menshi duhura nayo ni abagabo gukubita abagore ikesi yo gukubita yo gukubagugwa izindi ni kesi zifatiye ku bintu by'imitungo y'imiryango kugurisha ivyo ivyo mu rugo kandi abandi kwima umugabane ku byo bari bafitiye uburenganzira mu muryango mu bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe the international rescue committee igisata kijeje kurwanya amabi mu miryango abakenyezi n'abigeme hafi ijana n'itanu barahohoterwa n'abagabo mu nkambi ya nyarugusu co kimwe na nduta hafi buri mwaka gutyo bikagira ingaruka mbi harimwo bamwe bamwe kuburirwa irengero kwanduzwa indwara ya sida no gukubitwa kugera aho bamugara kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi rya amerika
ijwi rya amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye ubu n'umwanya w'imikino na siporo nk'uko mwabyumvise imigwi izokina igice ca kane gishira ica nyuma muri play off za basketball yose yarayimenyekanye umugwi w'urunani uhabwa amahirwe menshi yo gutahukana igikombe c'izo nkino inkuru twateguriwe na desire hatungimana umenyesha amakuru wacu i kigali mu rwanda inkino z'amajonjora ya mbere muri playoffs ya basketball mu burundi kuno imana niho yarangira mu nkino zabaye rezipo batsinze remesha ku manota mirongo itandatu n'icenda kuri mirongo itanu n'indwi harimo mirongo ibiri na tatu ya cubahiro arma yafashe cyane umugwi wiwe gutahukana intsinzi christian shimirimana amenyereza rezipo amenyesha ko iryo higanwa bagiteguriye cyane kugira baritahukane tumaze iminsi dukora cyane ikintu twize twarakindizema abakinnyi turabamenya ingene ba- ba- bakina amemza mugabo afite style doje tusanzwe tuzi ya contre attaque je rapide hamwe n'ama trois points kubana bamwe bamwe twa twagerageje turabloka tubablokeza ama contre attaque zabo turababutsa no gushuta amatil ball n'ivyo hanini kandi physiquement twari tumeze neza eme bitagoye umumenyereza wa remesha aremeza ko intango yabaye mbi akaba akeza umugwi wa rezipo wabarushije twakinye defense bayikina nabi osi ntuzere zipo bari bafise réussite ku matiri ya 3 points ko twa- twakinye ama defense zone eh mande yashoboye kuba très précise na cuma eh ku ma 3 points eh au fait urukino twaru- twarutakaje cyane cyane muri premier carton muri quatrième carton amaze kudusiga amanota agera 20 kuri 22 eh, twahinduye defense turashobora kuremonta amanota 10 cyangwa cumi n'abiri amagerije urukino ari diferante duze turabaye abameye perida tuzobandanya nibaza ko tuzoca dukina n'urunani mugabo urukino rw'uno munsi ntitwarushoboye baturushije mu zindi nkino zabaye urunani ruhabwa amahirwe menshi yo gutahukana igikombe cya playoffs rwatsinze egre noir rworohewe cyane ku manota mirongo icyenda n'indwi kuri mirongo ine n'ane dinamo nayo ikaba yirahiye young eagles mu kuyitsinda ku manota ijana n'abiri kuri mirongo itandatu na rimwe mu gice cya kane gishiri cya nyuma urunani ruzotana mu mitwe na remesha eme bitagoye amenyesha ko urwo rukino rw'urunani rutabateye ubwoba bo urunani ni mu gituma z'iminsi eh, dukina rafa pase eh, baradusinze diferanse do tuwa umenga aradene miniki twakinye neza Eh, tugiye kwitegura nk'uko twara twitegura amasitrategi twara dukinisha ku runani niyo tuzogumako eh, kugira turabe ko twatsinda mu rundi rukino jimukana izokina na rezipo nshimirimana christian amenyereza rezipo amenyesha ko urwo rukino bagwiteguriye kurutsinda kugira bashike ku ntumbero yabo reka turaje bakina tugiye kwitegura cyane turabe eh, ivyo baraba dutsindisha ko tugera tubikosore hama ribaze kubizogenda neza mu rukino rugira gatatu rw'ico gice cya kane gishiri cya nyuma dinamo izokina na new star inyuma y'izo nkino hazoca hamenyekana imigwi itatu yatsinze n'uwa kane watsinzwe ikinyurane c'amanota make iyo migwi uko ari ine izoca itana mu mitwe mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma imigwi ibiri izosigara n'izokina urukino rwa nyuma iyo migwi izokina inkino zitanu uwutsinze zitatu aciye gukana igikombe cya plafc c'uno mwaka muri handball naho imigwi y'uburundi ya sos na sisters yaritabiriye inkino z'akarere ka gatanu zihuza imigwi yabaye iya mbere iwabo zari zimaze iminsi zibera mu izinga rya zanzibar kuri uno w'imana niho yafata ubwato yerekeza dar es salaam iyo migwi y'uburundi ikaba atakinini yashitseko kuko yashitse mu mahiganwa yacerewe imaze kuba nk'ingeso mu ishyirahamwe rya handball mu burundi imigwi yo muri kenya haba mu bagabo no mu bakobwa niyo yatahukanye ibikombe mu mupira w'amaguru naho mu nkino z'ibirarane vitaro yarayirahiye umukeba wayo interstar mu kuyitsinda ibitsinda bitatu kuri bibiri nayo kayanza united yatsinze flambo du centre ibitsindo bibiri ku busa desire atungimana kigali ijwi ry'amerika desire hatungimana urakenuye reka mugenzi wacu uh, jean claude munyandinda aca gukora mu ngata atubwira agezeho mu gisata ca sport mu rwanda mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wayo cumi na gatatu ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino ibiri kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya kiyovu siporo yatsinze polisi fc igitego kimwe ku busa umukino wabereye kuri stade umuganda i rubavu marine fc yanganyije na gorira fc ubusa ku busa ikipe ya marine fc ikomeje kujya haga kuko mu mikino cumi n'itatu imaze gukina yashoboye kwegukana amanota atatu inshuro imwe yonyine iyi kipe y'abasirikare b'u rwanda bo mu ishami ry'abarwanira mu mazi bafite icyicaro mu karere ka rubavu ishobora kwisanga mu cyiciro cya kabiri niramuka idafashe ingamba nshya zo kwivugurura ku cyumweru habaye imikino itanu bugesera fc yatsinze mukura victory sport igitego kimwe ku busa kuri stade huye i butare kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya as kigali yanyagiye espoir fc ibitego bine ku busa sunrise yatsinze rwamagana city ibitego bitanu kuri bibiri kuri stade gorogota i nyagatare gasogi united yatsinze musanze fc igitego kimwe ku busa kuri stade ubworoherane i musanze hanyuma etensere fc itsinda rayon sport ibitego bitatu kuri bibiri kuri stade umuganda i rubavu umutoza wa rayon sport christian haringingo muri iyi minsi yakomeje kuvuga ko bamwe mu bakinnyi be bakunze kugira imvune za hato na hato zigatuma bataboneka mu mikino inyuranye novuga yuko iyi debi ya shampiyona yatugoye cyane siritu mu gukompoza nk'abantu uba warokirise uvuga uti yashobora kuba umutitiri wiwe akaba umusimbura wiwe hama ukaba waburije kuba ufise nk'abakinnyi nka batanu nka batanu wari witeze ko ko ari abatitiri ugasanga siho bari rero mu bintu bitugora cyane twagize malchance tukavunikisha abakinnyi ariko nibaza yuko ubu tugiye gushyiramo imbaraga byose tubakurikirane turabe ko bashobora kugaruka turabe ko dushobora gukora ikipe ikomeye iri stable kuko nibaza yuko kuva dutangura shampiyona nta na rimwe turashobora kwarinya onze do depart nka match zibiri zitatu zikurikirana ni ikintu gikomeye cyane aha tugerageza kugura ko exploit abakinnyi bose ufise kugira turabe ko dushobora kuronka resiti umukino usigaye w'umunsi wa cumi na gatatu wa shampiyona uraza kuba uyu munsi kuwa mbere urahuza ikipe ya rutsiro fc na apr fc kusada umuganda i rubavu yari kajya munyandinda i kigali
inshuti bakunzi mwari kumwe natwe niho duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano gatondo kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ni nahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuye